Radio Izvidje Amerika. Ibiganiro tubafitiye kuri iyi saha mu Burundi tuvugira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice bibiri mu Burundi mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri Radio Inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu mwiriwe neza inshuti zacu kuri mikro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo na Thomas Kamilindi
ubwawe uba uri kwitegura ikizamini cyangwa se uri kwitegura ko umwaka ugiye kurangiza especially nk'abari mu wa gatatu cyangwa se mu wa kane uje kumva bumenye ishuri rirahagaze batarabikumenyesheje hari abari bamaze kuriha minervari ku kanya bagurishe n'amasambu yabo ngo wenda bige noneho biragoye kugira ngo ugere mu rugo ubwire umubyeyi ko ishuri ryahagaze kandi yari amaze gutanga inka ye cyangwa se umurima we
uyu ni umunyeshuri wo muri kaminuza y'igitwe mu rwanda nyuma y'ifungwa ry'amashami atatu kuri atanu ayigize ni mu kanya mu makuru yo mu biyaga bigari mu yandi makuru leta zunze ubumwe za amerika ishobora gutera korea ya ruguru
perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump na chancellier w'ubudage angela merkel babonanye mu ngoro ya perezida i washington umugwi mushasha urwanya ubutegetsi muri sudani yo mu mpanuko waronse abantu bakomeye bawushigikiye tombora ya kimwe cya kane cy'igikombe y'imigwi yabaye iya mbere mu karere k'iburaya yabaye uno munsi ku wa gatanu aya makuru hamwe n'ayandi makuru twabateguriye turabashikiriza ku buryo bunonosoye mu kanya mugume ku maradiyo yanyu duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump na chancelier w'ubudagi angela merkel barondeye kugabanya ibyo badahuriye ko ku bijyanye n'ishyirahamwe ryo kwivuna abansi ry'ibihugu byo mu buraruko bw'ibahari atlantique otan ubutunzi ku isi n'ibindi bibazo mu nama bagiranye uno mutwe wa gatanu mu ngoro ya perezida i washington dc ivyo inyuma y'uko perezida trump yagirije merkel ko yataye igihugu ciwe mu manga mu kwakira impunzi z'abanyasiri ibihumbi n'ibihumbi bubaye ubwa mbere abo bategetsi babiri babonana amaso mu yandi kuva Donald Trump atsinze amatora y'umukuru w'igihugu hari mu kwezi kw'icumi na rimwe mu mwaka uheze Angela Merkel ku ruhande rwiwe yaranebaguye ingingo ya Perezida Trump yo kuziririza ku butaka bwa Amerika abantu bava mu bihugu bitandatu bibamwo ahanini n'abayisilamu yamwibukije ko ugukorana hagati ya Amerika n'Ubudagi bitegezwa gufatira ku muco wa demokrasi ubwigenge no gusonera amategeko n'agateka ka muntu umuntu ataravya amamuko y'abantu ibara ry'urukoba rwabo idini igitsina ivyiyumviro vya politike canke abo bakunda Ubudagi n'ibindi bihugu bigize ishirahamwe OTAN vyarakiye neza akamu katewe na President Trump kuko uburaya butanga intererano yabwo y'amafaranga kurushiriza ku bijanye no kwivuna umwansi
kwihanganira korea ya ruguru na gahunda yayo y'intwaro za kirimbuzi byararangiye niko minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika rex tillerson yatangaje uyu munsi yari mu kiganiro n'abanyamakuru i seoul ari kumwe na mugenzi we wa korea y'epfo yun byung se tillerson yavuze ati mureke mbabwize ukuri ibyakozwe byose muri iyi myaka makumyabiri ishize ntacyo byagezeho nyamara leta zunze ubumwe za amerika yahaye korea ya ruguru akayabo k'amadolari miliyari imwe na miliyoni magana atatu mu rwego rwo kuyishishikariza kureka gahunda yayo ya nucleaire yo gukora intwaro za kirimbuzi ubu rero aho bigeze turimo turasuzuma ibindi dushobora gukora mu nzego za diplomasi umutekano n'ubukungu ubu byose harimo n'igitero cya gisirikari muri korea ya ruguru biri ku meza korea ya ruguru nayo ivuga ko yakoze ibitwaro bishobora kurasa kugera ku butaka bwa leta zunze ubumwe za amerika nyirizina
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc muri afurika naho umurwi mushasha urwanya ubutegetsi muri sudani yo mu mpanuko waronse abantu bakomeye bawushigikiye bari mu gihugu no hanze y'igihugu general faiz ismail futur yatangaje muri iyi ndwi ko yatanze imihoho mu mabanga yiwe mu murwi urwanya ubutegetsi SPLM ayo kugira aje mu mugwi mushasha urwanya ubutegetsi National Salvation Front Futur yari ayoboye umugwi SPLM ayo mu karere ka West Bahr al Ghazal yabwiye ijwi rya Amerika ko abasirikare bagwanya ubutegetsi ayoboye bihojejwe n'umutegetsi mukuru wagwanya ubutegetsi Riek Machar kuva mu mwaka wa 2015 mu ntango zindwi iheze uwundi mutegetsi akomeye muri SPLM ayo wa Riek Machar Colonel Nyarji Jermilili Roma yahoze ari umuvugizi w'uwo mugwi yaratanze imiho yatangaje ko imvo yatumye ava mu mugwi SPLM ayo ari indiyane zifatiye ku moko muri uwo mugwi yongeye yagiriza eh, Riek Machar kandi ko atahaye ibigwanisho inteko ziwe mu karere ka Equatoria n'ubundi buryo bukenewe umuyobozi ajejwe ibikorwa byo kumenyekanisha umugwi SPLM ayo yahakanye ko atabibazo bijanye n'ubuyobozi biri hagati y'abagwanya ubutegetsi muri ico gihe abategetsi bakomeye mu mugambwe uri ku butegetsi muri Sudani yo mu mpanuko Sudan People's Liberation Movement SPLM mu mfunyapfunyo bari hanze y'igihugu bavuye muri uwo mugwi baja mu mugwi mushasha urwanya ubutegetsi National Salvation Front bavuga ko bataye icizere mu buyobozi hamwe n'ubushobozi bwa perezida Salva Kiir ku bijanye no guhagarika uruhagarara n'ubwicanyi muri Sudani yo mu mpanuko
abasomali b'impunzi mirongo ine na babiri bishwe na kajugujugu y'intambara yarashe ubwato barimo mu nyanja itukura ku nkengero z'umupaka wa yemen mu ijoro ryakeye biratangazwa n'umuryango mpuzamahanga wita ku bi- ku bimukira oem mu magambo ahinnye y'igifaransa ni ukuvuga organisation internationale de migration abarokotse icyo gitero basobanuye ko bari- barimo bajya gushaka ubuhungiro muri sudani bahunze aho babaga muri yemen kubera intambara oem ivuga ko harokotse abantu mirongo inani yabajyanye mu mujyi wa hodeida nawo uri muri yemen inyeshyamba z'abahuti zirega ingabo mpuzamahanga ko arizo zarashe buriya bwato bw'abasomali izi ngabo ziyobowe na arabia saudite kandi ziterwa inkunga na leta zunze ubumwe za amerika zatangiye kurwanya abahuti muri yemen mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu kugira ngo zibambure umurwa mukuru sana ariko byarananiranye kugeza ubu ndetse ahubwo abahuti bo- bongeyeho no kwigarurira igice kinini cya yemen mu majyaruguru y'igihugu iyi ntambara imaze guhitana abasivile barenga ibihumbi icumi
mubandanya kumviriza amakuru yo hirya no hino twabateguye kuri radiyo ijwi rya amerika muri serivisi kirundi n'ikinyarwanda ku bakunzi b'umupira w'amaguru tombora ya kimwe cya kane cy'igikombe cy'imigwi yabaye iya mbere mu karere k'i buraya yabaye uno munsi ku wa gatanu umugwi bayern munich wo mu gihugu cy'ubudage uzohura na real madrid wo muri espagne barcelona wo muri espagne uzohura na juventus wo mu butaliyano borussia dortmund izohura na monaco yo mu bufaransa mu gihe atletico madrid yo muri espagne izohura na leicester yo mu bwongereza Espagne iserukiwe n'imigwi itatu ubudagi n'imigwi ibiri ubutaliyani ubwongereza n'ubufaransa buserukiwe n'umugwi umwe umwe umugwi Real de Madrid uzohura na Bayern Munich umenyerezwa na Carlo Ancelotti yahoze awumenyereza Ancelotti muri iki gihe afite imyaka mirongo itanu n'indwi yafashije Real de Madrid gutsinda igikombe kigira icy'icumi cy'imigwi yabaye iya mbere mu karere k'i Buraya mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane umugwi Real de Madrid watsinze mu gice cya nyuma Atletico Madrid ibitsindo bine kuri kimwe inyuma y'umwanya w'iminota mirongo icyenda wahariwe mu bisanzwe urukino rw'umupira w'amaguru Ancelotti ariko arondera kuba umumenyereza wa mbere ashobora gutsinda igikombe cy'imigwi yabaye iya mbere mu karere k'i Buraya n'imigwi itatu itandukanye y'umupira w'amaguru yaratsinze icyo gikombe inshuro zibiri n'umugwi AC Milan Barcelona uzohura na Juventus nyuma y'uko iyo migwi ihuye mu gice cya nyuma cy'igikombe cy'imigwi yabaye iya mbere mu karere k'i Buraya mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu icyo gihe Barcelona yatsinze Juventus ibitsindo bitatu kuri kimwe
tukiri mu mupira w'amaguru rayon siporo yo mu rwanda yazamutse ku rwego rwa kabiri rw'irushanwa mpuzamash- mpuzamashyirahamwe yo muri afurika coupe de la confederation caf izakina kimwe cya munani rero ejo kuwa gatandatu rayon siporo yagombaga kuzahura na 11 créateur yo muri mali mu mukino wo kwishyura i kigali 11 créateur yavuyemo rero kubera icyemezo cya fifa ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi cyo guhagarika ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru rya mali femafoot mu marushanwa yose nk'uko ikigo ntaramakuru cy'abanyamerika associated press kibitangariza izurike mu busuwisi ku cyicaro cya fifa femafoot yazize ko leta ya mali yivanze mu mikorere yayo kandi femafood ntaho igomba guhurira n'ibya politiki byaturutse byose ku cyemezo minisitiri w'imikino wa mari yafashe ku itariki ya munani y'uku kwezi cyo gusesa komite nyobozi ya femafood na perezida wayo bubakar baba diara arahagarikwa fifa ivuga ko femafood izasubira mu marushanwa leta ya mari nimara gukuraho icyemezo cyayo komite nyobozi ya, ya femafood ikongera gukora na perezida wayo agasubizwa mu mirimo ye mu mukino ubanza muri iki kimwe cya ka- cumi na gatandatu cy'igikombe mpuzamashyirahamwe muri afurika 11 créateur yari yatsinze rayon sport igitego kimwe ku busa ku itariki ya cumi n'imwe y'uku kwezi muri mari muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no ku rubuga rwa interineti radiyo yacu voa akadomo com facebook voa radiyo yacu naho mujyeho murahasanga amakuru n'ibiganiro byacu amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahereye mu rwanda aho minisiteri y'uburezi yafunze amashami atatu kuri atanu agize kaminuza y'igitwe mu ma- mu ntara y'amajyepfo minisiteri ivuga ko ayo mashami atujuje ibisabwa asumuta kaboyi yaduteguriye inkuru
byaradutunguye cyane twagiye kumva twumva bamwe bari kwitegura ibizamini ngo ishuri ryahagaze kugeza ubwo abanyeshuri benshi wasanze buri wese yagiye mu ruhirahiro atazi ngo arava he atazi ngo arajya he kuko biranagoye kugira ngo ubwawe ube uri kwitegura ikizamini cyangwa se uri kwitegura ko umwaka ugiye kurangiza especially nk'abarimo wa gatatu cyangwa se mu wa kane ujye kumva ngo ishuri rirahagaze batamenyesheje uyu ni umunyeshuri wiga muri kaminuza ya gitwe usobanura uburyo ishuri ryabo ryafunzwe bikaba byabashyize mu gihirahiro ku wa kane w'iki cyumweru nibwo minisiteri y'uburezi yahagaritse amashami atatu yo muri kaminuza ya gitwe arimo iryigisha ubuganga irya laboratwari ndetse n'ishami ry'ubuforomo nk'uko bwana inosa mugisha uyobora inama nkuru y'uburezi yabisobanuriye ijwi rya amerika yavuze ko guhagarika amashami amwe ya kaminuza bijyanye n'igenzura ryakozwe na minisiteri y'uburezi igasanga hari ibyo itujuje bijyanye ahanini n'abarimu ubushobozi bwa laboratwari yifashishije mu gutanga ubumenyi isomero ndetse n'ibikoresho nkenerwa mu kwigisha mu mashuri atandukanye umuyobozi wa kaminuza ya gitwe gerard uraye neza yavuze ko nabo iki cyemezo cyabatunguye kuko mbere y'uko gifatwa bari babanje kubahiriza ibyo minisiteri y'uburezi yabasabaga ni icyemezo ki- ki- cyaratunguranye kuko kuva no mu gihe basuraga umwaka washize kugeza uyu munsi unarebye ibyakozwe hano ni ibintu bitangaje guhera rero kuri ripoti zakozwe umwaka ushize n'ibintu byose byagiye bikorwa n'uko twubahirije ndetse ni- ni- n'ibyo bari badusabye kubahiriza Twa- twa- twe twari twanasabye twananditse nk'inshuro ebyiri tumusaba nyakubahwa minisita ko yaza- ba- yakohereza intumwa zikamurebera ko bya bindi inama batugiriye twazubahirije twari tugitegereje rero yuko izo ntumwa ze yazazohereza zikareba ko byose twabitunganije ahubwo dutungurwa ejo n'icyemezo cya- kiyadusaba yuko abo banyeshuri bahagarika abanyeshuri baravuga ko gutungurwa bagahagarikirwa ikigo cyabo byabanjije mu gihombo kuko ababyeyi babo bari bamaze kwishyura amafaranga y'ishuri hari abari bamaze kuriha minervari ku kanya bagurishe n'amasambu yabo ngo wenda bige noneho biragoye kugira ngo ugere mu rugo ubwire umubyeyi ko ishuri ryahagaze kandi yari amaze gutanga inka ye cyangwa se umurima we bivuze ko rero twebwe nk'abanyeshuri icyo twifuza kuri leta ni uko yakora ibishoboka byose nk'uburenganzira bw'umwana kubera ko umwe- umwana w'umunyarwanda wese afite uburenganzira bwo kwiga bakadushakira uburyo ki twakongera kwiga mu buryo bwo kugira ngo natwe tubashe gutera imbere no kuzamura igihugu cyacu muri rusange basi nta n'intumwa ya leta yigeze yohereza ngo ize itusobanurire impamvu ishuri ryacu barihagaritse ni ukuhita b- batwandikira iretire ngo dutahe U- uburezi tuhakura reka ntanga urugero muri medisine abarimu bigisha i butare muri kaminuza im- medisine y'i butare usanga banakora no ku bitaro chk i kanombe chub nibo baza bakanigisha igitwe bwana mugisha inosa uhagarariye inama nkuru y'uburezi yabwiye ijwi rya amerika ko gufunga amwe mu mashami ya kaminuza ya gitwe byakozwe mu buryo by'agateganyo ko iryo shuri riramutse ryujuje ibyo basabwa bahita bafungurirwa uyu muyobozi asobanura ko igenzura mu mashuri risanzweho kandi rikorwa mu rwego rwo gushaka uko habaho ireme ry'uburezi abanyeshuri bahagaritswe muri kaminuza ya gitwe baragera ku gihumbi magana atatu benshi bigaga mu mashuri y'ubuganga asumuta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
jewe ndi mu gisagara ca bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika i washington dc amakuru yo mu karere tuyabandanirize mu burundi aho leta imenyesha ko itazosubira mu biganiro bihuza abarundi utunenge twibonekeje mu biheruka tudakosowe mu kiganiro abavugizi b'inzego za leta bahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa gatanu mu ntara ya makamba bagarutse cyane ku- kugene ibiganiro byagenze umuvugizi w'umukuru w'igihugu jean claude karegwa avuga ko utunenge twari twinshi ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru wacu fidelite ishaza urasanga banditse nk'umugambwe umugambwe utazwi mu burundi leta y'uburundi rero ntiyari gushobora kwitaba ibiganiro izi ko ari ibihuza abarundi ishitse igasanga kumbure si ibihuza abarundi mugabo rero turazi yuko bigora bigora umugabo ikibi ntikizira kuba kizira gusubira leta y'uburundi izobandanya ikorana n'umuhuza utu tunenge nitwava mu nzira ibiganiro bihuza abarundi hanze y'igihugu byatanguye mu mpera z'umwaka wa 2015 bikaba byatanguriye i Entebbe mu gihugu cy'Ubuganda ubu nawe bikaba biriko birabandaniriza i Arusha mu gihugu cya Tanzania kuva bitanguye bimaze kuba inshuro zishika nka zine ibiherutse byabaye ku itariki 16 gushika itariki 19 z'ukwezi kwa kabiri ku rutonde rw'abatumiwe harimwo abatavuga rumwe na leta bari hanze y'igihugu mbere bamwe muri bo naho bari baje baserukira imigambwe yabo y'ivyo biganiro bari basanzwe bari mu nzego za sinarede urunani rutemewe na leta y'uburundi umuvugizi wa leta y'uburundi filipo nzobonariba avuga yuko umuhuza kugira ngo atumire abo bantu yari yaremerewe abanyamahanga bivanga mu bintu by'abarundi barevye baragenda basanga umuhuza mukapa kugomba kumutera igisura ati nta buyi tuzoguha banza utubire ba bantu twatuma gusenyura inzego niho rero umuhuza bamuremera ubundi arababwira ati reka je nzogerageza nde- ndabatumire ndabe Ma- leta yaciye isiga bakera bavuga ati turorondera uburyo bwose abantu tubasabire ikigongwe mwarumvise nabo baratanguye kuduganugana ugirira ikigongwe abo bantu ngo ujya ubufaransa buriko buratunganya amatora ugomba kwitoza yirirwa imbere ya sentare nta bubasha umukuru w'igihugu w'ubufaransa horande bavuga ati hagarika urwo rubanza mureke guhamagara uwo muntu ntaburane ibyo mwarabibonye muri amerika bigenda uko mugabo mu burundi leta akagomba ngo babwire umukuru w'igihugu ngo genda ubwire sentare ati izo manza zose zubike abo bantu baha ikigongo ntibibaho kuko ubutegetsi buragabuye hagati aho umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi jean claude karegwa yibaza ko mu biganiro bizokurikira umuhuza azokosora ivyo bitatu nenge twibonekeje mu biganiro biheruka ubundi yaciye yandika yandikira umuhuza iramumenyesha ayo makenga imusaba nuko yoyakura mu nzira kugira ngo leta ibandanye yitaba ibindi biganiro bizokurikira umuhuza rero nawe ni mu nyuma ni ukubesha ko yamaze kwishyura eh, yemera yuko hari ibyagoranye asaba mbere ko leta yomuha urutonde rw'imigambwe yemewe n'amategeko kugira ngo niyatumira mu biganiro bikurikira koko haze hitabe iyo migambwe yemewe n'amategeko ibihugu vy'u rwanda n'ububirigi vyasubiriye kwagirizwa leta y'uburundi ko ari vyo nkomoko y'ibihe uburundi yuko buracamwo filipo nzobonariba avuga yuko naho bitwariye u rwanda ataco vyavuyemwo kubera yuko bushigikiwe twarabitwariye ubwo by'akarere no mu ishyirahamwe yahurikiye mu ishyirahamwe bita seyireje mugabo kubera cya gitsure cy'ibihugu bya buraya barahendaheza ati icyo kibazo cy'u rwanda ni ukuri reka kumusambisha ubu rero bagize inama y'abakinyamateka abarundi ntibagiyeyo kuko uwari mu kayi yishoye ntiyari gutaha ariko hariho abashingamateka b'abarundi bagiye ego hariho abashingamateka b'abarundi basanzwe bari mu kwisonga zabo nyene bafitaniye amatati yo mu Rwa- y'uburundi kare n'ubundi babayo iyo nama iriko iravugwa ni inama nshingamateka yo mu karere k'ibihugu vya afurika y'ubuseruko iriko irabera mu gihugu c'u rwanda naho umuvugizi wa leta y'uburundi filipo nzobonariba avuga yuko hagiye abasanzwe batavuga rumwe n'ubutegetsi mu bashingamateka bayitavye abarundi hariho umushingamateka w'umugambwe uri ku butegetsi leonce ndarubagiye yitavye iyo nama filipo nzobonariba abaye ico kibazo iriyo nyishu yatanze uriya mutama rero sinari bagiye afite imyaka arenga mirongo umunani n'ingahe kubwiba avuze ati jewe ntacyo njera na kare ndikuye jewe ndagiye leta nimushigikiye kandi turibaza nabo banyarwanda ntibumve ngo barakarira abakunda ibyo bica umuntu nguryo bashobora kuzomureka ati genda uzuga iwanyu wigarukire ahubwo niragaruka tuzokoma amashi timana yadutabaye iyo nama iri kwihuza abashingamateka bo mu karere ka afurika y'ubuseruko yatanguye kuva igenekerezo rya gatanu za kuno kwezi kwa gatatu bikaba bitekanijwe yuko isozerwa kuno wa gatanu igenekerezo rya cumi n'indwi i bujumbura mu burundi fidelite ishatse ijwi rya amerika urakoze fidelite kuri iyo nkuru mu burundi kandi umushikiranganji ajejwe ibikorwa vya leta yagendeye ibibanza byabayemwo umwuzurane w'amazi muri zone y'uburaruko bwa bujumbura mugenzi wacu eroje buri kaneza niho yarari umushyikiranganji jean bosco ntunzwe n'imana yazungurutse mu mazone ya kamenge ku ibarabara rn riva ku mugwa mukuru bujumbura rija mu ntara z'uburaruko no hagati mu gihugu yagiye kandi mu mazone ya buterere hamwe no muri karitsiye ya carama muri zone kinama mu buraruko bwa bujumbura nyene naho muri utwo turere imvura yononye ibintu bitari bike harimwo amazu n'amabarabara leta yemeza ko iryamanye imfashanyo zo kuhakora umushyikiranganji ntunzwe n'imana turafise imfashanyo twabahawe ni banki y'isi yose y'amafaranga atari make mugabo kugira ibikorwa nyezina bitangure banki y'isi yose yatubwiye yuko kugira ibikorwa bitangure ibibazo byose bijanye n'umuzibukiro hamwe n'ikibanza cyo kubakamwo station de retention y'amazi teza kuba twakironse gushika ubu rero ibijanye n'iyo financement banki y'isi yose yaduhaye biciye mu co twita piri byasa nuko biko biragenda neza kuko amasoko yose yaratanzwe ikibazo nyamukuru gisigaye kugira kive mu nzira nuko turonka ikibanza cha setemu kugira tuduhe inzira uruzi nyabagere na kinyankonge acaja muri iyo base do, do retention amazi ashobore kubandanya ivyo rero nico kitugoye twari kumwe n'izindi nzego zose mwayibonye turi kumwe nabo muri setemu turi kumwe nabo muri meri twari kumwe n'umushikiranganje atwara amazi n'ibitunganya by'ibisagara ariko rero izo nzego umushikiranganje ntunzwe n'imana dondaguye biracazigoye kumvikana ku muturama wo kurwanya iyo myuzure ikunze kwibonekeza mu buraruko bwa bujumbura hari habaye kutumvikana no kudatahura ibintu bimwe kuko ishyirahamwe setemu ryari ryaragize ibyigwa kandi basa n'uko ariko bararonka imfashanyo mugabo imfashanyo itabaye ikiboneka vuba ko hajya ahantu bategerezwa kuhashyira icyo ibi byo guhingura iyi micafu iva mu rugo nibaza ko nitwava ngaha turagira icegeranyo tuzoshyira hamwe ku rwego rw'abashikiranganje ku rwego rwo hejuru kugira dufate ingingo ikibazo kive mu nzira turabe ko ivyo bikorwa vyotangura ibi rero bizodufasha kubera nitwamara guha inzira uru ruzi nyabagere na kinyankonge aba bantu mwabonye bavuye mu zabo bazoba baruhutse dusaba rero yuko uko bimeze twogerageza kugira turabe yuko yuko muri leta ico kibanza coboneka kugira ibikorwa bitangure nobamenyesha yuko nuno munsi naho twovuga tuti baduha ico kibanza c'imetero ijana na mirongo ine na zitanu kw'ijana na mirongo umunani ibikorwa vyoca bitangura mu kurindira ko bikorwa n'abanyagihugu umushikiranganje ajejwe ibikorwa vya leta afise ivy'abagaya co kimwe n'abakurikirana uko amazu yubakwa turagerageza kubikurikira ariko hari ikintu gikenewe cyane kuko urabona hari abantu bubaka badakurikije amategeko aricyo gituma muri leta twafashe ingingo y'uko ibikorwa bikorwa hari inzego zitegereza kubikurikirana bakisamaza kandi tugasaba abashefu do quartier abashefu do zone ko bategereza kuza baratanga amakuru hakiri kare kugira inzego zibijejwe zibikorereko ahadusaba kandi abenegihugu y'uko bakwiye kubona kabisa ko kubaka badakurikije amategeko ari ikibazo kigoye kuko twabonye abantu bubatse mu kibanza cya setemu hariho inzego hari iki dusaba ubushikiranganje bujejwe ko bwofata ingingo abantu basubega ariko rero twaramaze gufata ingingo ko abo bose bakora ibintu barenza amategeko ico bita action récursoire iryo tegeko twaramaze kuryemeza muri leta kandi tugiye kurikoresha kugira dushobore guhana abo bose bareka leta igahomba ibintu ababijejwe ariho bari ingorane ziterwa n'amazi y'imvura yisuka avuye mu misozi ihanamiye umugwa mukuru bujumbura ntizibonekeza mu makaritiye yo mu buraruko gusa no mu manuko co kimwe no hagati mu gisagara niko kuko nk'akarorero mu kwezi kw'icumi umwaka uheze ikiraro co kwibarabara avenue du large mu gisagara hagati caracitse bitewe n'amazi y'imvura nyinshi yatumye uruzi muha rurenga inkombe rusitura ico kiraro vyafashe indwi zitari nke kugira ngo gisanurwe imbere yuko gisubira gukoreshwa eroje urikaneza bujumbura ijwi rya amerika ijwi rya amerika ni kuri internet radiyo yacu voa akadomo com facebook voa radiyo yacu mu kanya n'amakuru ya siporo nk'uko rero twabibabwiraga mu kanya rayon siporo niyo izakina kimwe cya munani cy'igikombe mpuzamashyirahamwe cy'umupira w'amaguru muri afurika kubdura confederation caf jean claude munyandinda turi kumwe kuri telefone niko jean claude icyemezo cya fifa cyo guhagarika amakipe ya mari mu marushanwa yose cyaguye hejuru onze createur yo muri mari nyine yagombaga gukina na rayon siporo ejo kuwa gatandatu yari yageze i kigali sibyo
niko bimeze ku munsi w'ejo kwa kane ikipe onze createur yageze i kigali ndetse yatangiye no kwitegura ivuga iti byanze bikunze turasezera rayon siporo ariko birangiye nyine itegeko cyangwa se icyemezo cya fifa kivuze yuko ikipe isezerewe kubera imyitwarire bavuga ko ari mibi yo kwivanga y'ubuyobozi bwa leta muri mari ubwo bwavugaga ko busheshe abari bamaze igihe batowe mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri mari nikose babyakiriye gute abo bakinnyi n'ababafasha ba onze createur babyakiriye bate
bigitangira inkuru imaze gusakara muri iki gitondo ah, bamwe twashoboye kwegera mu bayobozi bari baherekeje ikipe bo bavugaga bati ayo makuru ntabwo ariyo biracyari ibihuha ntibamenye niba ari na ofisiyeri cyangwa se afite yakwizerwa ariko nyuma bamaze kwibonera iretere cyangwa se ibaruwa yanditswe na fifa ndetse n'iyo kafu confederation africaine de football yari imaze kwandika ihagarika ku mugaragaro imikino ibiri harimo uyu nguyu nyine wa rayon sport na onze createur ndetse n'undi ikipe yindi yo muri mari irimo mwe- muri champions league umukino wagombaga kuyihuza na elma ikipe yitwa joriba yo muri mari ndetse wagombaga kuyihuza n'ikipe yitwa elmas yo mu misiri iyo mikino yo- yose nyine ya- yakuweho bivuze ko nyine izo kipe zombi zo muri mari bahise zisezererwa icyo gihe noneho bahise bava ku izima baravuga bati reka twitemberere umujyi wa kigali twirebere ibyiza byawo ibyo gukomeza byo biraducitse naho Rayon Sport waba wamenye uko yabyakiriye
Rayon Sport yabyakiriye neza cyane n'igishyika cyinshi iravuga iti yego twumvaga dushobora no gutsinda biturutse mu ngufu zacu nubwo twari twatsinzwe kimwe ku busa mu mukino ubanza ariko we wabegeraga ah, cyane cyane nk'umutoza cyangwa se bamwe mu bakinnyi b'ikipe bavuze bati tuba rusimbutse kubera ko kiriya kipe twabonye mu mukino ubanza ntabwo ari ikipe yoroshye kwizera ko twari kubona ibitego bibiri ku busa mu mukino wo kwishyura byari ibintu bishoboka ariko utapfa kubyizera ijana ku ijana baravuga ati rucitse twambutse bivuze ko bategereje indi kipe imwe bashobora kuzahura nyine muri muri mu mu mu cyiciro gikurikiraho iyo kipe bagira amahirwe yo- yo kuyisezerera bagahita rero binjira muri cya cyiciro cy'amatsinda ari nacyo ari nacyo ikipe igezeyo ishobora kuboneramo amafaranga ahagije yayifasha no kwiyubaka mu bindi ubwo rero ariko nta- nayo ni inzira itoroshye kuko ikipe bazahura mu cyiciro gikurikiraho ni ikipe izaba yasezerewe mu cyiciro cya Champions League kuko nayo bageze muri faze yo gukuranamo ikipe rero izasezererwa muri aya makipe azaguhatana mu cyumweru gitaha muri Champions League niyo izahita ihura na Rayon Sport bivuze ko nabwo ni urugamba rutoroshye kugira ngo izagere mu matsinda ntabwo ari ibintu byoroshye ubwo rero Rayon Sport iracyategereje kumenya iyo bazakina muri kimwe cya munani Jean Claude urakoze
Eh, murakoze cyane Thomas
naho ku makuru y'inkino ategekanijwe mu mpera zindwi mu burundi ku telefone turi kumwe n'umumenyesha amakuru evariste nzikobanyanka evariste uranyuva
ndakumva neza fidele naya nizihe nkino zitegekanijwe mu mpera zindwi mu burundi
mu mpera z'indwi kuri uyu wa gatandatu eh, nk'uko mwari kubivuganira na mugenzi wacu ari mu gihugu cy'u rwanda ni uko umugwi mesaje ngozi eh, uzakira umugwi wa zesco united wo mu gihugu cya zambia ni mu rukino rwo gusubiza ruzoba ejo ku munsi wa gatandatu igihe cy'isa icyenda ku kibuga cyitiriwe umugana wa rudoviko kwa gasore ni urukino rwo kwishura eh, muri izi nkino mpuzamashyirahamwe coupe de la confederation hano bibutsa ariko mu ndwi iheze ku munsi wa gatanu w'indwi iheze umugwi zesco united wo muri Zam- zambia wari watsinze mesaje ngozi igitsindo kimwe ku busa hari mu rukino rutangura
naho ku eh, bindi bwoko bw'inkino uretse umupira w'amaguru hari ikindi ubona kiboneka kiba gitegekanijwe
igitegekanijwe kandi gihambaye cyane mu buzima bwa siporo mu burundi ni amatora eh, y'abagize komite nshingwabikorwa y'umugwi w'igihugu ujejwe inkino zo kwinonora imitsi eh, seno mu gifaransa eh, komite national olympique ayo matora akaba ategekanijwe ku munsi w'imana mu nyubakwa z'ihoteli source du nile ni ukuvuga yuko hazotorwa komite nshasha isubirira yarayirongowe na general evariste ndayishimiye muri kino gihe arongoye umugambwe sendededede igishasha rero ku bijanye n'uburongozi bwa komite national olympique ni uko mu bazitoza havugwamwo eh, mukenyezi lidia sekera eh, yigeze kuba atwara ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru Eh.
mu burundi mu kiringo cy'imyaka umunani muri kino gihe rero akaba asanzwe ari umwe Urakoze.
mu bagize komite nshingwabikorwa eh, y'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'umupira Ura- w'amaguru ufite ku isi urakoze Erive- evariste nzikobanyanka amakuru twari tubafitiye kuri iyi sahani yagarukiye kuri mikoro mwari kumwe nanje fideni yo ngabo
na Thomas Kamirindi maze rero mukomeze mugubwe neza na radiyo yanyu radiyo ijwi ry'Amerika